iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza buri kumwe na thomas kamirindi mu kanya rero ni amakuru urwego rw'iperereza rw'uburundi rugiye kuvugururwa kugira ngo ibiro bikuru vy'igendereza bibe igisata c'abahinga koko iyi nteguro irategekanya ishingwa ry'ikigo kizokwigisha ubuhinga bujanye n'igendereza uyu ni prosper ntahorwamiye umuvugizi wa leta y'u burundi amatohoza twakoze yagumye yerekana yuko urwego rw'iperereza ry'uburundi rwafashe iya mbere mu gutoteza agateka ka zina muntu naho uyu ni metero vital nshimirimana utwara forusike mu rwanda turagaruka ku mihango yo kwibuka ijwi ry'amerika duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriye kandi murayagezwaho na royeze bigirimana baramutse thomas ndamutse n'abaduteze amatwi turayahera mu yavugwa muri afurika abajeje umutekano muri uganda barataye baratabaye umunyamerikakazi hamwe n'umushoferi wiwe bari baranyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho muri parike muri ico gihugu igipolisi ca uganda kivuga ko uh, bose uko ari babiri bafise amagara meza kandi bameze neza abagabo bane bitwaje inkoho nibo bari baranyurujwe uh, nibo bari baranyuruje kimberly sue uh, kimberly sue endicott w'imyaka mirongo itanu n'itandatu hamwe n'umushoferi wiwe jean paul mirenge muri parike yitiriwe queen elizabeth ku munsi wa kabiri ku muhingamo hafi y'urubibe uganda ihana na repubulika iharanira demokarasi ya kongo umuvugizi w'igipolisi cya uganda poli namaye yavuze ko abo bantu bitwaje ibirwanisho bakoresheje telefone ngendanwa z'abanyurujwe basaba ibihumbi amajana atanu by'amadolari y'abanyamerika kugira babarekure ntibyari bwamenyekane byo kwimana ko ayo mafaranga yatanzwe kugira endi kote yamuka mu gisagara cya costa mesa muri leta ya california arikurwe ubuganda bwinjiza umuriyaridi umwe n'ibice bitatu by'amadolari y'abanyamerika mu bukerarugendo mu bakerarugendo babugendera
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no ku rubuga rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
u rwanda rwaraye rutangiye icyunamo cyo kuzirikana abazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane asumuta kabuye aratubwira uko imihango yagenze ku rwego rw'igihugu i kigali imihango yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro makumyabiri na gatanu yitabiriwe na perezida w'u rwanda paul kagame ari kumwe n'abakuru b'ibihugu barimo uwa cade uwa nigeri uwa kongo brazaville uwa djibuti visi perezida wa nigeria minisitiri w'intebe wa ethiopia na minisitiri w'intebe wa tanzania ndetse na guverineri mukuru wa canada harimo kandi n'uhagarariye umukuru w'umuryango w'ibihugu by'i burayi ndetse n'umuyobozi wa afurika yunze ubumwe aba bashyitsi nibo bashyize indabo ku mve enye zishyinguyemo abasaga ibihumbi magana abiri mirongo itanu bishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi ndetse habaho no gucana urumuri rw'icyizere ruzamara iminsi ijana uyu muhango wakomereje muri kigali convention center aho umukuru w'u rwanda paul kagame yagejeje ijambo ku bari bitabiriye uyu muhango perezida kagame yashimye imbaraga ubutwari no kwihangana byaranze abacitse ku icumu ndetse ashima abasirikare b'ababirigi bishwe mu gitondo cyo ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ashima kapiteni mbayi wo muri senegali warokoye benshi perezida paul kagame yanagarutse no ku butwari bwa toni ya rokateri wishwe mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri azira kuvugisha ukuri ku byari birimo kubera mu bugesera aho yavugaga ko abasirikare n'abajandarume biroshye mu baturage babica akaza kubizira perezida paul kagame yavuze ko jenoside itatangiye ku munsi runaka ahubwo ifite amateka perezida kagame avuga ko nta na kimwe muri ibi byose byatewe n'ihanurwa ry'indege ya habyarimana mukuru w'u rwanda asobanura ko ibyo abanyarwanda banyuzemo byabahaye imbaraga ko ntawe ukwiye kwibeshya ku bushobozi bw'abanyarwanda rwanda is a very good friend to its friends we seek peace we turn the page but no adversary should underestimate what a formidable force rwandans have become as a result of our circumstances. Nothing has the power to turn Rwandans against each other ever again.
aragira ati u rwanda ni inshuti nyakuri y'inshuti zarwo turashaka amahoro twateye intambwe ariko nta n'ukwiye kwibeshya ku mbaraga abanyarwanda bafite bakuye mu byo banyuzemo byose mu bandi bakuru b'ibihugu bavuze harimo perezida w'igihugu cya Djibouti Ismail Omar Gere mu ijambo rye yagize ati twaje kwerekana ko twifatanyije n'abanyarwanda muri afurika turahamagarirwa gukomeza guteza imbere amahoro no gukomeza gutsura umutekano mu bihugu biri mu bibazo no gukomeza umurimo ukomeye watangijwe n'umuryango wa afurika yunze ubumwe umuhango wo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda witabiriwe n'abashyitsi baturutse hirya no hino ku isi cyakora abashyitsi bo mu bihugu bituranye n'u rwanda usibye ugana na tanzania niyo byohereje intumwa nta kindi gihugu cyegeranye n'u rwanda cyohereje abagihagarariye muri uyu muhango gahunda yo kwibuka iraza gukomereza kuri stade amahoro akomereza ijoro ryo kwibuka ribanzirizwa n'urugendo rwiswe urwo kwibuka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ejo rero koko nimugoroba kuri stade amahoro uwo muhango warahabaye kwibuka kandi no muri gereza ya mageragere i kigali naho umuhango warahabereye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika erika bagira ubusa aratubwira uko byari bimeze yari ahatubereye
aha ni muri gereza y'amageragere yubatse mu nkengero z'umujyi wa kigali ifungiwemo abatari bake ni kuri uyu munsi isi yose yibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane muri gereza y'amageragere ni umuhango waranzwe cyane no kwibukiranya ku nkomoko ya jenoside n'uko yakozwe humvikanyemo kandi ubuhamya ku bayigizemo uruhare n'abayirokotse madame mwamine nyirandegeya yahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yakatiwe n'inkiko z'u rwanda gufunga ubuzima bwe bwose mwamini ari mu batanze ubuhamya avuga uko we na bagenzi be bakoze jenoside abenshi tujya kwishora mu bwicanyi havuzwe ko abishe habyarimana nibasanga tutirukanye tutishe natwe ibi ibyitso byabo natwe bahera ku murongo urumva iyo umaze kumvisha umuntu ko uyu nguyu ari we umuzaniye inabi kandi wowe n'uzi ugasanga bari kumwe uhera ku murongo baravuga mu kinyarwanda ngo umuntu aba agiye gusa amahema akara nyamara twebwe icyo gihe muri mirongo icyenda na kane twasamye ayacu dusesa ay'abandi kuri ubu nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu mwamire nyirandege yaricuza ibyabaye akanasaba abakiri bato kugendera kuri icyo ari cyo cyose cyakongera gusubiza u rwanda habi
jenoside yahabaye kandi ntizongere niduhaguruka twese tukavuga ayo mateka nk'uko umuyobozi amaze kubabwira semerije yateguye iyavuye mu bantu nawe hari ayo ufite ugasangiza abana kubaka igihugu iminsi yacu irimo kugenda igana mu marembera ariko nibura u rwanda rwera abana bacu bazavemo ruzira jenoside muri rusange muri gereza y'amageragere abakuze bakomeza gusabira urubyiruko rutari ruke aho ruri hose uhereye ku rufungiyemo kwitandukanya n'ingengabitekerezo ya jenoside bakavuga ko hari amwe mu magambo akunze kumvikana kuri bagenzi babo abumbatiye ingengabitekerezo ya jenoside tuvuga ko mu minsi ishize hari uwari washyizwe mu kasho yavuze ijambo ritari ryiza avuga ngo ngo sinzi uwaramubwiye ngo afite amenyo meza ngo naramubwira ngo muravuga ngo abafite amenyo meza bari ku rwibutso byabaye ikibazo twese turahaguruka abantu bose barahaguruka ashyirwa mu kasho ni ukuvuga ngo ingengabitekerezo uyifite arayifite ariko ikintu tubasaba buri munsi ni nka kuriya uwamize ubwo burozi akaba adashaka kuburuka abugumane muri we buzamwica ukuntu ujya kumva ukabona nk'umwana wenda ufite nk'imyaka makumyabiri n'ibiri birumvikana ko aba yaravutse nyuma ya jenoside wajya kumva ukumva ashatse kuvuga ko afunzwe kubera ari umuhutu akavuga ati jyewe impamvu ndangaha ni uko ndi umuhutu ubuyobozi bw'urwego rw'amagereza mu rwanda buvuga ko kuri ubu mu bafungwa n'abagororwa bamageragere nta ngero bafite zigaragaza ingengabitekerezo n'igisa nayo kandi ko n'uwo yagaragaraho amategeko akurikizwa bwana kamiri gatete yari intumwa ya komiseri mukuru muri uyu muhango ikibaye icyo ari cyo cyose abayobozi bihutira kwegera n'abaturage bafunze kugira ngo bagarure ibintu mu murongo niba mbese bashyire ku munzani barebe ikibazo ko cyari amategeko yose akurikizwa niba hari itegeko ry'ingengabitekerezo ryagaragaye amabwiriza ya leta umurongo urahari icyo gihe ngira ngo hajya mu badugira abanyamategeko niba leta bagira inama y'icyakorwa kugeza ubu mu rwanda harabarurwa abagera ku bihumbi makumyabiri na birindwi bifungiwe ibyaha bya jenoside kwibuka twiyubaka niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro isi yose yibuka ku nshuro makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali hano i washington naho habereye umuhango wo gutangiza iminsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mugenzi wacu geoffrey mutagoma yari ahari adutegurira inkuru iki gikorwa cyatangiranye n'urugendo rw'ahantu hareshya n'ikirometero kimwe rwitabiriwe n'abantu babarirwa muri magana atandatu bavuye ahitwa macpherson square berekeza ku nzu ya national press club hano i washington dc abari muri urwo rugendo biganjemo urubyiruko bari batwaye icyapa cyanditseho amagambo y'icyongereza mu nyuguti nini uyasemuye mu kinyarwanda avuga ngo urugendo rwo kwibuka mu cyumba cyari cyateguriwe uwo muhango herekanwe filime ngufi yerekana ubuzima bw'abantu batandukanye mu rwanda rwa nyuma ya jenoside mu bashyitsi benshi barimo abanyamerika n'abakomoka mu bindi bihugu hagaragayemo n'abasirikare bakuru bambaye impuzankano ya gisirikare y'ibihugu bitandukanye nka canada amerika afurika y'epfo tanzania ndetse na uganda amagambo yavugiwe muri icyo gikorwa yibanza ahanini ku gushishikariza urubyiruko kubaka ejo hazaza hazira umwiryane ambasaderi linda thomas wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa leta zunze ubumwe za amerika yari mu bagize icyo basaba urubyiruko yifashishije amagambo yanditse ku mva ya martin luther king nawe wishwe tariki ya kane y'ukwezi kwa kane mu myaka mirongo itanu n'umwe ishize mu gikorwa yagereranije n'ubugome bwa jenoside Darkness cannot drive out darkness.
aragira ati umwijima ntiwakwirukana undi umucyo niwo wirukana umwijima urwango ntirushobora kwirukana urundi urukundo nirwo rwirukana urwango reka twese muri amerika muri afurika no ku isi muri rusange twiyemeze kwamagana urwango ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu n'imvururu aho byaba biri hose intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika dr peter pham we yavuze ku mubano w'u rwanda n'igihugu cye mu nzira ndende y'iterambere avuga ko ryarenze kure ibyashenywe na jenoside yakorewe abatutsi mu myaka makumyabiri n'itanu ishize
leta zunze ubumwe za amerika yishimiye no guhagararana n'u rwanda mu nzira yo guhangana n'ibyo duhura nabyo no gusangira amahirwe dufise muri iki gihe cy'amateka yacu mu kwezi guheze icegera cy'umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika jejwe ibibazo bya afurika ambasaderi tibor nagi yongeye gushimangira ubucuti butajegajega bwa amerika na afurika ku mubano ufatiye ku bufatanye kubahana no gukorera mu muco icyo gihe hari ibyo yavuze kandi nanjye nunganira yagize ati nta hantu harusha mu rwanda kugaragaza umubano amerika ifitaniye na afurika
ijambo nyamukuru ryavuzwe na ambasaderi mukantabana matilde uhagarariye u rwanda muri iki gihugu ryo ryihanangirije urubyiruko kutagwa mu mutego wabo yise abavuga amateka mu buryo butari bwo aragira ati uko ibihe bigenda bihita niko kwibuka bishobora kugenda bishira biramutse bititaweho ngo bishyirwemo ingufu ibi birushaho kuba uko bitewe na bamwe bashaka gupfukirana ibintu bakoresheje igihu cyo kuvuga amateka yacu uburyo butari bwo nubwo kimwe n'izindi jenoside zose habaye abahakana jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda akenshi habaho kuyitiranya no kuyigereranya n'ibidahuye nayo hari igihe ubu buryo bushobora gukora kubera ukuntu muri rusange amahanga afata umugabane wa afurika kimwe mu byo ubukoroni bwasize muri afurika ni ukugaragaza imvururu ziri ku mugabane nk'ikibazo kigomba kuba iteka gishingiye ku moko uko imyaka igenda ihita niko abavuga kuri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda barushaho kugenda bagura ubutumwa ku rubyiruko rwiganjemo abatari bariho jenoside iba mu myaka makumyabiri n'itanu ishize ni nako kandi uru rubyiruko rurushaho gufata ijambo mu bikorwa bigamije kuyibuka umwe mu bahanga mu by'amateka n'imibanire y'abantu aherutse kubwira ijwi rya amerika ko uburyo urubyiruko rw'u rwanda ruzitwara mu myaka iri imbere aribwo buzagena niba ubwiyunge nyabwo nyuma ya jenoside u rwanda rumaze igihe ruharanira buzabasha kugerwaho no kuramba jeffrey mutagoma ijwi rya amerika i washington dc radiyo ijwi rya amerika noneho tujye ku burundi aho leta ivuga ko igiye kuvugurura urwego rushinzwe iperereza ni umuvugizi rero wa leta wabitangaje uru rwego ni rumwe mu zikunze kuregwa na oni n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu bwicanyi umunyamakuru w'ijwi rya amerika Pierre Claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda yakurikiranye iyi nkuru umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawugwamiye yatangarije ku maradiyo atandukanye harimo n'iy'igihugu ko urwego rw'iperereza rugiye gusubirwamo hisunzwe ibwirizwa shingiro rishasha ryatowe ku mwaka uheze ibiro bikuru by'igendereza byamye ahanini birajwe ishinga n'ingorane zoturuka mu gihugu hagati ntibihe ikibanza gikwiye izova hanze y'igihugu ishingwa ry'amashami akorera hanze y'igihugu ni kindi gishasha iyi nteguro izanye kugira ngo ibiro bikuru by'igendereza bibe igisata c'abahinga koko kandi bitunganywe hisunzwe ibwirizwa nshingiro rishasha iyi nteguro irategekanya ishingwa ry'ikigo kizokwigisha ubuhinga bujanye n'igendereza ku bakozi b'ivyo biro bikuru ni mu gihe ivyegeranyo bitandukanye harimo n'ivya oni bikunze gutunga agatoki urwo rwego ko ruza mu ba mbere bahonyanga agateka kazina muntu mu gihugu bamwe mu baharanira agateka kazina muntu nk'urunani force rw'amashami yigenga bavuga ko izo mpinduka zari zaratevye kubera ayo mabi metere vitana nshimirimana atwara force kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amatohoza twakoze yagumye yerekana yuko urwego rw'iperereza ry'uburundi rwafashe iya mbere mu gutoteza agateka kazina muntu cyane cyane biciye mu ihagarikwa mu kuboreza igufa abapfungiwe muri urwo rwego mu gushyiraho ubusho butazwi n'amategeko bamwe ugasanga bapfungirwa mu mihana abandi ugasanga bapfungirwa mu ngo z'abakorera urwo rwego hariho n'abaguye mu bigo by'urwo rwego aho twatanga akarorero ka ajida shefu edi claude nyongera ibyo rero byose byabaye kubera bimwe bimwe byerekana yuko urwo rwego rufise ukuntu ruronka amategeko bitandukanye n'ibitekanijwe n'amategeko n'amabwirizwa y'uburundi ku buryo bw'uko umukuru w'igihugu wenyine aba ari we aruha amategeko akaba ari we ruha raporo atahandi biciye umuvugizi wa leta yemeza ko impinduka zizokorwa ziri muri iyo ntumbero kandi ko zizotuma akazi k'urwo rwego kagenda neza kurusha maze haboneke n'abagenzura ibyo urwo rwego rukora ugukora mu ibanga ku biro bikuru by'igendereza ntibisigura ko ibyo biro ataco bibazwa canke ko bitisunga intwaro ibereye nico gituma iyi nteguro itegekanya urwego rugenzura ingene ivyo biro birangura imirimo vyashinzwe inyishu ku bibazo bibangamira umutekano umutekano w'igihugu biciye mu kurondera inkuru zijanye navyo bisaba ubumenyi n'ubuhinga ku bakozi bajejwe ico gikorwa vyiyongera ku kugene urwo rwego ruba rutunganijwe nico gituma abakozi bo mu biro bikuru vy'igendereza bategerezwa kwama banaguriwe ubumenyi ku bijanye n'ubuhinga bufatiye ku mirimo urwo rwego rujejwe kugira ngo rushobore guhangana n'ingorane zose zokwaduka inama shikiranganje imaze gutosora iyo nteguro ikanayunganira mu duce tumwe tumwe yarayemeje yamara nahavuga uko izo mpinduka ntiziha icyizere abo baharanira agateka kazina muntu cyane cyane amashami yahunze igihugu nka foruswe aho ni ukwibutsa yuko ku zindi nzego byanditswe bitegekanijwe yuko amoko yose abahutu n'abatutsi batezwa kubamo ariko uno munsi urwego rw'iperereza ry'uburundi rugizwe hafi ijana ku ijana n'abahutu gusa icyamwiyumvira rero urwego rugizwe n'ubwoko bumwe akaba aribwo ruhagarika akaba aribwo rupfunga akaba aribwo rucira imanza abantu rero nta cyizere na gitonya dufise naho bahindura amabwirizwa arugenga atari ugutera barukomeza mu gukora ikibi atari ugutera barukomeza baruha inguvu baruha ibikoresho bindi kugira ngo rushobore gutosekaza agateka kazina muntu ku rugero rundi ntitwizeye yuko ibwirizwa ryoba ari iryo gutuma rwikosora rugakorera abarundi rukabakingira rukabumbiriza nk'uko inzego z'iperereza zikora ahandi ku isi urwego rw'iperereza ry'uburundi ruhurikiwemo n'abakozi batandukanye harimo abapolisi abasirikare n'abasivile pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijoro ry'amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ni no ku rubuga rwa interineti wazi itatu radiyo yacu wazi itatu akadomo mubabarire radiyo yacu veho akadomo komu abagendana ubumuga mu nkambi y'impunzi ya mutenderi muri tanzania bavuga ko bataronswa imfashanyo nk'uko bigenwe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin yaganiriye na bamwe muri bo atwoherereza aya majwi ibibazo duhura nabyo ikibazo cya mbere ni kugira mu babanyi babi batubwira yuko turi abarobyi icya kabiri tubwiye ntibadufata neza nk'uko tugendana ubumuga imfashanyo badufasha urabona iyo tugiye bakagira ngo ntituramukiwe kugira ngo dufashwe tugafashwa tugafashwa mu mwaka mu mwaka kandi bakaturenganya harimwe batigera baronka imfashanyo bagendana ubumuga ibibazo duhura nabyo ni byinshi kuko kenshi iyo turi ko turagenda abagendana ubumuga tuguye nko gusaba ijambo badushyira inyuma y'abandi ko tuba dufise ingufu zo kurwana n'abandi kuko urabona hari nk'ahantu usanga batonze usanga bamwe baca abakomeye aribo baca baca imitwe turakinjira ko batamugara dufise twugira ingorane twebwe twenara ubumuga urasanga kutagira aho twitura cyangwa duserukira tukagira ingorane kabura ikidufasha ingorane twahura nk'izo kabura abaduha agahuzu ugasanga hano turato tugira tukaronka ingorane nk'izo none kandi ubugira kabiri twashoboye kugenda ku isibitari tukicara naho wowe ubabaye cyane ukavaho umerewe nabi babanje kudusunagura none hariho abandi bagendana ubumuga bagiye bagasaba bakamererwa nabi mu kintu cyitwa amazu hanyuma yoba naho baba bazandikiwe baca bihera abantu bishoboye bafise amafaranga hari aho tugenda tukaronka umusada n'ahandi tugenda ntituronke turonke ugasanga biragoye bakatubwira ngo rindira rindira iyo tubituye hariho amashyirahamwe amwe ashobora kudufasha hari n'abandi nabo tugenda ugasanga biragoye ntibashobore kudufasha jewe muri rpg baramfashije barampaye agafaranga mwakuyu none ubu naho bampaye agakanju kandi nararose n'ingorane barambomorera inzu barankubita ndaja ni ku gipolisi polisi burya n'uwankoreye ikibi ntibamukurikiranye jewe icyo nosaba nosaba yuko mu gihe twaba dusabye tugiye gusaba umusada ko bodushimbe ko dufise amagara make biratugora kurindira umwanya muremure cyangwa guhagarara bakatwumviriza kare kugira ngo dushobore kwisubirira mu mihano iwacu ngaha ndiko ndaraba ubu ubu bisa n'ibigenda neza muri iri shyirahamwe ritanga irya hano kuko turandi mu bajejwe gukurikirana ikibazo cya psn twumvikanye yuko ko psn boronka injya ubwa mbere ibyo bintu ndabona hano hantu barabikurikiza hano hantu batanga injya Igi- igi- ikintu noshira imbere eh, kugira ngo abo bagendana ubumuga hariho abantu batashoboye kugira ngo bashike kuza gukorera agafaranga bakagumaho nyene hanyuma tukaza turafashwa ibyo kurya tugafashwa na un hariho abagendana ubumuga barwaye esitoma baburya bakamererwa nabi bamerewe nabi bakagenda bakagura nk'akarya kagari k'umudaga ntikabashitseyo tukama kutwo dushaza duheza urabona isorori zibiri ukwezi kose kandi ikindi tugomba ko yuko twogira ngo mudufashe nikibereye inkwi inkwi turagenda bakaduha nk'inkwi zibiri izo nkwi zibiri ziraheza zikadushitsa ku zikadushitsa ku kwezi izo sorori zibiri wazirya ukwezi kose twabasaba yuko mu gihe cyose baba babonye umuntu agendana ubumuga aje kubitura ko bamuhamagara bakamwumviriza hama nabo yonezerwa bajya bakomeye baba bafise ingufu zo kurindira abo baba bakoze ene rero mwege muri iyo mashirahamwe nimushugurukire abagendana ubumuga baragowe baronke aho baryama baronke bareke gutotezwa yuko ari abarozi mwege amashirahamwe murakoze neza yuko mugiye kwijukira abagendana ubumuga tugira amahoro aba rero ni bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya mutenderi muri tanzania bagendana ubumuga bavuga rero ingorane z'ubuzima bafite muri iyo nkambi aya majwi twayoherejwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika igisubizo rero cy'abanywanyi bayo ni kuri iyo ndirimbo dushoreje amakuru yo muri aka kanya nagira ngo mbashimire rwose byimazeyo ko mwadukurikiye mbifuriza gukomeza kunogerwa n'ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika mwari kumwe rero na thomas kamirindi murakarama mugire umunsi mwiza
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye jamesi